iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije aho muri hose ikaze kuri radiyo yanyu ubu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga uyu munsi turaganira ku byerekeranye no kwihangira imirimo ikiganiro rero muri isanga ni ikiganiro cya radiyo yanyu tubagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese mwiriwe neza nongere kubasuhuza kandi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu ni eugenia mukankusi mu kiganiro muri isanga aho uyu munsi tuganira ku byerekeye kwihangira imirimo kubera ko leta y'u rwanda ivuga ko ishobora kubonera kabiri ku ijana gusa by'abantu barangije amashuri u rwanda ruhora rushishikariza urubyiruko kwihangira imirimo aho gutegereza akazi ka leta cyangwa se abandi banyemari ikibazo cy'ubushomeri kimaze igihe kivugwa mu karere k'ibiyaga bigari ka afurika karimo u rwanda n'u burundi mu rwanda imibare yavuye mu bushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'ibarishamibare bwasohotse mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu bwakozwe hagati ya bibiri na cumi na rimwe na bibiri na cumi na kane bwagaragaje ko ubushomeri mu rwanda uri ku gipimo cya gatatu ku ijana ubushomeri rero mu bize amashuri makuru na kaminuza buri muri cumi na kane ku ijana naho mu bize amashuri yisumbuye buri ku icyenda ku ijana mu burundi ho biragoye cyane kugeza ubu kumenya imibare nyayo y'abantu badafite akazi cyakora ikivugwa cyane ni uko ari benshi kandi ko leta ishishikariza cyane cyane urubyiruko urwaruka kujya mu mashyirahamwe kugira ngo babashe kwishakira imibereho urubyiruko rero rukunze no kugaragaza inzitizi ikomeye y'uko abakoresha barusaba kugira uburambe mu kazi byibura bw'imyaka itanu mu rwanda no mu burundi rero kimwe n'ahandi ku isi abantu barangiza amashuri bavuga ko bashakisha akazi ntibakabone impamvu zimwe ziranyuranye ariko inyinshi bazihurizaho ikindi kandi uburyo bwo gushakisha uko babona akazi bakwikura mu ku buryo bakwikura mu bukene nabwo buratandukana u rwanda ruvuga ko rufite intego yo guha imirimo ibihumbi magana abiri eh, budashingiye ku buhin- ubwo- iyo mirimo idashingiye ku buhinzi buri mwaka bumwe rero mu buryo bwo kwihangira imirimo kubikura muri ubwo bushomeri ni uguhanga imirimo ibi bikaba bikubiye mu ngamba ndetse no mu ntego no mu butumwa bwa leta y'u rwanda ku rubyiruko urubyiruko rero rubarirwa muri cumi na rimwe rwishingiye imirimo rushinga ikigo cyigisha imyuga mu karere ka ruhango mu ntara y'amajyepfo y'igihugu muri iyo myuga hakaba harimo gukora televiziyo hifashishijwe mudasobwa ni kompiyuta zafashe zi- izashaje bakazikuramo televiziyo zerekana amashusho ndetse zigasohora n'amajwi bidatandukanye ni- n'ibyakorewe mu nganda ibi bikaba byemezwa n'abanyeshuri bo muri icyo kigo cya ruhango cyigisha gukora izo televiziyo ikigo cy'imyuga kigamije kurwanya ubushomeri muri kiganiro twatumiye bwana alphonse biziyaremye ni umuyobozi w'icyo kigo aratubwira rero uburyo cyafashije abanyeshuri baba hari abarangije cyangwa se abarimo kwiga kikabafasha kwihangira imirimo aranatubwira n'icyo icyo kigo kimaze kugeza mu karere giherereyemo ndetse no mu bindi bice by'u rwanda Ah, muri iki kiganiro tukaba turi buvugane nanone n'urubyiruko urubyiruko rwize muri icyo kigo ndetse n'urwabashije kwihangira imirimo abiga muri icyo kigo rero namwe ubwo muze kuduhamagara ndetse n'abandi mwifuza kuba mwajya kukigamo kugira ngo namwe mwungure ubumenyi mubashe no kwihangira imirimo namwe bakunze ijwi rya amerika aho muri hose turabararitse muduhe rero telefone zanyu tuze kubahamagara iyacu ni magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe hagati aha kandi mushobora no kuba mutwoherereza n'ibibazo mwifuza kubaza ariko ibyiza ni uko mwaduhamagara tukabaha ijambo mwese ikaze mwese bwana alphonse biziyaremye nguhaye ikaze ku ijwi rya amerika
halo Eh, mbahaye ikaze ku ijwi rya amerika muranyumva neza Eh, mbanje rero kugushimira kuri uyu mwanya uduhaye muri iki kiganiro mu gutangira narimvuzeho kuri gato gatoya kuri iki kigo cyanyu ku ishuri ryigisha imyuga rigamije kurwanya ubushomeri nagira ngo muri make mubwire abatwumva mubasobanurireho kugira ngo nk'uwakwifuza kubagana habe yamenya aho yabashakira Eh, ha- n- reka nkubaze gatoya hari radiyo y'abikuri hafi kugira ngo uyigezeyo cyangwa se uyizimye kuko ntabwo turimo kubasha kumvikana neza
ya radiyo ntayo radiyo ntayo Eh, ubu noneho turumvikana ariko
ye ndakumva ngewe ndabumva Eh, ubwo noneho nimubwire abatwumva iki kigo cyanyu
Eh, ikigo cyacu ni ishuri ry'imyuga ryitwa vitisi ruhango Eh, bivuze vocational training center ni amashuri y'imyuga yagiye atekerezwaho n'ikigo cy'igihugu cyitwa wda Eh, kigendereye ko kibona ko urubyiruko iyo rugannye imyuga rushobora kwibonamo ibisubizo aho gutegereza ko umuntu yaziga amashuri ategereje ko leta izabumukoresha Mhm. Ye- Eh, bikaba rero duherereye mu mu majyepfo y'u rwanda mu karere ka ruhango Eh, ni ku muhanda ujya i butare mu mujyi rwagati uva i kigali ujya mu majyepfo aho bita i butare mhm.
rikaba rero ari ishuri ry'imyuga y'igihe gitoya eh, dufite imyuga imara amezi atandatu n'imyuga imara umwaka ariko eh, ni imyuga ifatika kuko itanga ibisubizo ku rubyiruko rumwe rubasha kuhagera benshi bakora ibisubizo birambye Mhm.
kuko dufite ikoranabuhanga mu buryo buri puratike kandi rijyanye n'uko isoko ry'umurimo riba ryifashe Mhm.
Ma- muri kunyumva Eh, ndabumva neza hanyuma bo Eh, mwakira na- Mm. Eh, nari ndi kubasobanurira imikorere yaryo Eh, ni yego.
ishuri rifite ishami ry'ikoranabuhanga ubu dufite ishami ry'ikoranabuhanga muri elegitoronike Mhm.
Eh, ryatekerejwe turebye ko ubu mu rwanda ubu ngubu basigaye badushishikariza umuco w'ubutore no kwihangira imirimo Mhm.
Ah, iryo ni ishuri ry'amahugu- ritanga amahugurwa cyane cyane ritekereje ku bantu barangije amashuri yisumbuye ah, ndetse n'abarangije kaminuza n'abatarabashije kurangiza segonderi ku mpamvu zitandukanye Mhm.
Ah, ni ishuri ryatekerejwe turebye mu kwihangira imirimo ndetse iyo umuntu agiye guhanga umurimo ahera kuki twahereye ku bintu tubona bikenewe ku isoko ry'umurimo Mhm.
tureba hanze tureba mu gihugu cy'u rwanda ubu hari politiki yo kongera amashanyarazi ku buryo buri muturage wese mu gihe kizaza azaba afite amashanyarazi Ah, turebye dusanga aho amashanyarazi ageze mu gihugu abaturage baratunga ibikoresho bya elegitoronike baratunga amaradiyo baratunga amatelefone baratunga televiziyo baratunga ibyuma by'imiziki byo mu nsengero n'ibindi byuma byinshi bitandukanye by'ikoranabuhanga Ah, dusanga rero kuko abantu batunga ibyo bintu biyongera hakenewe n'abatekinisiye bari karitsiye ba- bazi puratike gukora ibyo bintu bakabihangamo umurimo baba babisobanukiwe neza bikabatunga ndetse bikabateza imbere
ye Ah, ndumva rero Ah, aho mwarashingiye niho twahereye tugira icyo gitekerezo turebye Mhm.
ku isoko ry'umurimo ha- harabura iki hakenewe iki dukwiye guhanga umurimo duhereye ku iki twahereye ku kintu twabonaga gikenewe kandi eh, gikenewe n'abaturage benshi dukurikije politiki yacu y'igihugu ndetse si no mu rwanda gusa no mu bihugu byo hanze ibintu bya elegitoronike bigenda bitera imbere kenshi cyane Mhm.
biva muri analoge bijya muri digitali Mm. Ye, mu bu- mu bumenyi mutanga rero nyine niko nari ngiye kubivuga mushingira ku bintu bi- mufite aho ngaho ariko kandi no ku bintu bikenewe cyane cyane mu bishobora gufasha abaturage kubera iterambere u rwanda rumaze kugeraho
ya Mhm. ye mubo mwakira mubo mwakira mwakiramo ah, aba- abanyeshuri nyine ma- mwatubwiraga bamwe mu batarabashije nko kurangije amashuri cyangwa se abarangije bashobora ku- bashaka kwihangira imirimo abo mwakira mu- ku ku kigereranyo mubona abakobwa cyangwa se abahu- kugi- abahungu n'abakobwa mugereranyije mubona benshi ari aba- abagana icyo kigo ari abahe
Ah, ubu uyu munsi wa none rero dukurikije igipi- ibipimo n'amaraporo yacu ah, abakobwa bari ku kigero cya mirongo itatu makumyabiri n'umunani mirongo itatu ku ijana Mhm.
Ah, byo mu mu itangiriro ntabwo abakobwa bumvaga ko muri tekinike ari iyabo Mm.
ariko ubu uko tugenda tu- dufitemo iyi na na sisiteme yo kuganiriza abantu no kubaha ubujyanama Mm.
abakobwa baratugannye batugana mm, nk'uko n'abundi bateye intambwe yo kugana indi myuga mu gihugu Mhm.
ariko abakobwa batugannye bagera kuri mirongo itatu ku ijana uyu munsi wa none ni abakobwa bateye imbere ni abakobwa bateye indi ntambwe bamwe muri bo bari barangije amashuri yisumbuye ariko ba- ba- bakibaza uburyo bagomba kubona akazi baza Eh.
kumenya rero izo serivisi zitangirwa n'icyo kigo cya visi ruhango Mhm.
gihugura umuntu mu gihe cy'amezi atandatu Mhm.
agasohoka ari umutekinisiye ubwo iyo mvuze umutekinisiye ni umukobwa A- a- a- uwo mukobwa agasohoka ari umutekinisiye uzi gukora amateleviziyo y'ubwoko bwose azi gukora amaregiteriseri azi gukora za amplificateri azi gukora ibyuma bihindura umuriro w'amashanyarazi byitwa konveriseri azi gufata umushinga waga- wo wo guhanga udushya dufite wo gufata kompiyuta zitagikora tukazikoramo amateleviziyo ahendukiye abaturage Mhm.
ndetse tukana- tukanashyira imbaraga mu mushinga w'igihugu witwa tunga tv munyarwanda uwo mukobwa rero uza iwacu akahamara arahamara amezi atandatu n'abamara umwaka Mm.
arahava yahagera ku isoko ry'umurimo agasangana umuntu bakeneye cyane Mhm. N- barakirwa rero nko- nk'uko ha- basaza babo bakirwa nta kibazo gihari
cyane ndetse ahubwo ubu nibo turi gushishikariza cyane kugira ngo turashaka ko biva kuri mirongo itatu ku ijana bikaba mirongo ita- mirongo itanu ku ijana abakobwa n'abahungu bakangana Mm. Ye- nk'uko mubivuga rero bwana biziyaremye mu bako- mufite bimenya abakobwa imana Alphonse.
bimenye imana bimenye imana alphonse mu- Eh,
Ye, mumbabarire byose biragana ku mana eh, eh, Ye.
byose ni ku Mana.
Eh, noneho uh, abo- mu bakobwa bize aho ngaho harimo na charlotte uwamahoro nagira ngo tumuhe ijambo hanyuma nawe atubwire nk'umuntu wize muri iryo shuri ufite egisperiyanse nawe tumuhe umwanya atubwire muri make y'uko abakobwa ba- bakirwa cyangwa se uko abona uwo mwuga u- u- ubusanzwe wari ugenewe uh, usa nk'aho wakorwaga n'abagabo ni kuvuga ngo ugenewe abagabo charlotte uranyumva
yego ndakumva ikaze ku ijwi ry'amerika
yego murakoze ye ah, bwana bimenya imana yari arimo kutubwira ko wi- uri mu bakobwa ba mbere bize muri iryo shuri nkawe watubwira iki akarusho wabonye muri iryo shuri nk'umukobwa wiganye n'abahungu ugakora umwuga byitwaga cyangwa se bifatwa nk'aho ari uw'abahungu cyangwa abagabo watubwira iki
murakoze cyane mbanze kubashimira Ah, uyu mwuga rero wa elegitoronike se cyangwa ujyanye no gusana no kwesara ibikoresho bya elegitoronike dusanzwe tumenyereye ko ari umwuga w'abahungu ariko mm, ubwo natinyukaga nkajya kwiga mu ishuri rya vtc ruhango nasanze bafite ubumenyi bashobora guha umuntu wese ku rwego rwe akaba yashobora kwihangira umurimo ni muri ubwo buryo rero maze kubiga nafashe umwanzuro wo kuba nakwitinyuka kandi nkaba nana gushishikariza bagenzi banjwe ko umwuga wo kugira ibigendanye n'ikoranabuhanga atari umwuga ukorwa n'abahungu ahubwo ko umukobwa wese wakwiyumvamo ubushobozi ari ibintu bigoranye cyane nawe ashobora kuwukora Mhm. hari inzitizi se hari ingorane wowe uhura nazo tuvuge ugiye nko gukora nyine eh, nk'ugiye nko gukorera umuntu televiziyo cyangwa se kumukorera iki- ikindi gikoresho cye cya akeneye ku- cyangiritse u- hari ikibazo uhura nacyo cyangwa bakwakira nk'uko bakira n'abandi tuvuge nk'abahungu cyangwa abagabo
yego murakoze ubundi bigitangira batarakimenyera bisa n'ibigoranye kuko baba bumva ko ibyo bintu nta mukobwa n'umwe wabishobora niko kamenyero k'abaturage ariko iyo bamaze kukumenyera nta kintu biba bitwaye bagerageza kumva ko ibintu byose wabishobora Mhm. Ye- imbogamizi rero zitangira iyo umuntu agitangira akazi bwa mbere Mm, ntabwo baba biyumvisha uburyo ibyo bintu umuntu w'umukobwa yabishobora mhm.
ariko ngewe kugeza ubu ngize ku rwanjye ruhande maze kumenyerana n'abaturage cyane ku buryo ahubwo bananyiyumvamo navuga byenda kurenga ibya basaza banjye dufatanyije umwuga wo gutekinika Mhm. No, u- urahuza urunga mu rya alphonse yari amaze kubivuga avuga ko uri mu mu mukobwa wa mbere wahize ariko kandi ko ah, uri n'uwa mbere muri abo- mu- mu- muri basaza bawe ibyo bikaba ari ishema ku bantu b'igitsina gore ntabwo natinya kubivuga Ah, rwose felicitasiyo kuri icyo gitekerezo wagize no kuri uwo murava ndetse n'ubwitange ufite bwo kugira ngo ukomeze ukangurire n'abandi bagenzi bawe kujya mu bi- mu mirimo nk'iyo ngiyo kandi ishobora gufasha buri wese kandi koko bafite bafitemo ubushobozi
yego icyo kintu waruvuze mbere mbanje kubashimira ko mu ngengo felicitasiyo nawe navuze ni merci Mhm, ikinyamakuru rero cyo gushishikariza bagenzi banjye ukurikije mu rwanda aho iterambere rigeze usanga n'igitsina gore mu iterambere kiri kugenda cyane ariko ibintu bya tekinike usanga batarabyiyumvamo kuko nko ku ishuri twizeho rya visi cy'uruhango iyo ugiyeyo ukareba usanga abahungu ari nka mirongo abakobwa bakiri batanu batatu bane Mhm.
ariko nk'abo Hmm?
Ye, komeza
Eh, ariko nk'abo dushobora kuvugana abo tubana mu buzima bwa buri munsi ngerageza kubumvisha ko nta kidashoboka mu bijyanye na tekinike nabo biyumvishemo ubwo bushobozi bashobora kubishobora ubu rero kugeza kuri aya masaha ndagira ngo nshishikarize abakobwa bagenzi banjye ko tekinike atari ibintu bigoye cyane iyo uzanye mu ishuri rya visi cy'uruhango ririmo abatekinike bashobora kukumvisha ibintu neza Ah, nta kigoye rero ndagira ngo barareke rwose ahantu hose bari be kwitinya tekinike ntabwo ari ibintu bigoye irashoboka iyo ubishyizemo umwete urakoze urakoze cyane ku- kuri iri jambo u- ugejeje kuri bagenzi bawe ugume hafi ubwo turongera dukomeze tuganire reka twakire noneho na jean claude nawe ni umwe mu bize muri iryo shuri rya eh, rya ruhango ryigisha imyuga nagira ngo claude nawe nkwakire kuri radiyo ijwi ry'amerika uranyumva
ndakumva rwose ye urahagana hehe
mperereye mu rwanda mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka gicumbi Mhm. uri mu majyaruguru urimo gukora iki ubu ngubu twari turimo tuvuga nyine iki- iri shuri rya ruhango watubwira muri make ibi- icyo urimo gukora aho ngaho niba warihangiye umurimo Ubu- niba se urimo kwigisha abandi
ubu tuvugana ubu tuvugana ubu ndi, ndi mu kazi mu mpamagaye irimo kurepara televiziyo Mhm.
Eh, ubu ngubu nyine ndi mu kazi bisanzwe nta kibazo Mhm.
Eh, ko gukora eh, tekinike niyo neza Ye. urimo gukorera hari ni ikigo urimo gukorera cyangwa se wihangiye um- umurimo cyangwa wishingiye ikigo nawe ishuri no nu- nu- ni umurimo nihangiye ni umuturage wampaye ikiraka ubu ngubu Uj- urimo gukorera umuturage ukeneye serivisi zawe
Eh, nuko nuko rwose Da- ubwo ntituri bugufate umwanya wawe kubera ko uwo muturage nawe agukeneye ariko muri make wabwira icyo abatwumva kuri iri shuri wizemo ryaguhaye uburyo bwo kugira ngo ubashe ku- kwibeshaho ubashe kurwanya ubushomeri
oya nta kibazo ntabwo biri bufate umwanya munini bitewe n'uko na- ubu nari nayirangije nari ndimo kuyifunga Mm,
mbere y'uko mbitaba nayimanze kum- nayimanje kumwiseguraho nta kibazo rwose twaganira ntari mm. Im- im- ubwo ni ukuvuga ko rwose ni ni- ni ugu- ni ukurebaho urakozaho imitwe y'intoki byose bigatungana
ye ni ukugenda rwose utinda kumenya ikibazo gusa ubundi bihita bi- bijya mu buryo pe ubwo alphonse rero agomba kubi- yishime nyine nawe yumve ko aba- abana yigishije bafite aho bageze
yewe rwose ubu niba arimo kunyumva mbonaho no kumushimira sinari nzi ko rwose eh, sinari nzi ko nashobora no gufungura televiziyo ariko rwose negeraho nkabona ni ibintu byoroshye ntabwo biba bigoye cyane pe Mm. Alphonse wa urimo kumva uh, Jean Claude uko arimo kugushimira wamubwira iki yesi yesi ndamwumva Eh. none wamubwira iki
Eh, jean claude namubwira ngo urufunguzo rw'iterambere yahawe narufunguze n'indi miryango y'iterambere kandi yifashe agere no ku rwego rwo gufasha abandi nk'uko natwe rero intego yacu nkuru nyamukuru Mhm.
baba murakoze rwose muyobora niko se Jean Claude mbere y'uko ugenda na- ndabizi uri mu kazi nyine ariko uwo muturage se wagiye kuyikorera we ntago wamuduha tukavugana niba byemeye yari ahuzeho gato ansigana n'abana Eh. nari Eh, ngize na- abana niba nayindi nabo bari ndi- nyine ndimo kuyi- kuyirepara nari ngize Ntabwo- ngo ari a- hafi arimo ntabwo ndi kubona.
Eh, oya nta ki- nta kibazo ubwo reka tukure icyo ukomeza akazi kawe rero ubwo hanyuma tukwifurije kandi kugira amahirwe muri uwo mwuga kandi uzagerageze no kwigisha n'abandi nabo bazabashe kwirwanaho ndagushimiye Yewe, rwose sina sinava ku murongo ntabwo iyo urubyiruko rugenzi rwanjye bajye kwiga kabisa tekinike ni umwuga mwiza utuma umuntu abaho neza atanavunika cyane kandi aba ari n'umwuga udasaza rwose Ni- ni ni umwuga mwiza pe urakoze cyane jean claude ye Ah, Eh, ubwo ukomeze rero umererwe neza reka tukomeze twonge- tuganire kuri i- iri shuri ryigisha imyuga mu- ryo mu ruhango ishuri ryigisha imyuga rigamije nyine kurwanya ubushomeri ubushomeri bukomeje kuboneka mu rubyiruko Eh, n- n- bagarutseho bwana alphonse bimenyimana hari imirimo isaba nk'ayo abantu basaba akazi hari ikintu basabwa cya egisperiyanse ubunararibonye mu kazi akenshi nk'abo mu burundi batubwira ko basabwa imyaka itanu kandi ntushobora kubona iyo myaka itanu nta muntu waguhaye akazi nta hantu wakoze mu gihe mwigisha hari uburyo abanyeshuri babona eh, babona uburyo bwo ku- kwimenyereza umurimo ibyo bita stage noneho bikaba byabarwa nk'aho ari ubunarariba- u- eh, ubunararibonye mu kazi
Eh, urakoze cyane Eh, ikindi naheraho ngusubiza icyo gisubizo ejeni Eh, iri shuri ni ishuri ryari ryashinzwe n'ubundi ni urubyiruko Eh, twagize igitekerezo tu- turi hamwe tuganira turareba ejo hacu hazaza hameze gute tubona ejo hacu hazaza hari mu maboko yacu ntabwo tuzakomeza kwicara dutegereje ngo leta nitubera igisubizo dutekereza ibintu byose bituma dufata iya mbere dutekereza iri shuri dusanga rirakenewe cyane yigisha ibintu by'ikoranabuhanga byo muri elegitoronike byo gusana no gukesitara ibikoresho byose bya elegitoronike Eh, tumaze kurishyiraho rero kimwe mu ntego twari tugendereye kwari ukwigisha ibintu bifatika mu buryo buri puratike Bu- bifatika bifatika ku buryo umuntu eh, yiga ibintu byose akabibona akabikoraho akabimitiriza akagira experience akagira experience Eh, ni naho tu- iyo bamaze kwiga bagira igihe gihagije eh, cyo kongera gukorera aba- kwakira abakiriya hano iwacu kuri vtc ruhango Eh, baba barize mu buryo inyuguti zitaba nyinshi cyane ahubwo ibikorwa puratike bikaba ari biba byinshi cyane kuko umuntu twigisha turamubwira ngo urimo uriga ubwenge buhwanye n'amafaranga umenye ko uje kwiga gukorera amafaranga ntabwo uje kwiga ngo ubone seritifika ubone diporome ugende wibike cyangwa ujye ugenda wandika amabaruwa asaba akazi uje kwiga ngo ukorere amafaranga uje kwiga aho amafaranga ava bituma rero ah, ni ishuri tugerageza kugira ibikoresho bihagije bihagije ah, twibwira ko umuntu turi kwigisha ubuzima bwe bw'ejo hazaza buri mu maboko yacu Ah, bivuze ngo rero tumuha puratike nyinshi ihagije tukamuha n'igihe cyo kwimenyereza hano ngira ngo ah, ubashije kuganira nabo baguha ubuhamya bufatika ni- ni- ni indi myigishirize iteye imbere kabone urugendo rwacu rukiri rurerure ariko ibisubizo tugenda tubigeraho Mhm. Eh, jean claude yari amaze gutera mu ryawe nawe avuga ko ari akazi ari ibi- ibintu byigisha ubumenyi bufatika kandi bitanagoranye ashishikariza nyine buri wese kuba ya yakora nawe uwo murimo yabyiga aka- nawe akazagira aho yigeza Um, no- nabura kubwira ijeni yego Eh, iri shami iri shami na- ni rishyashya rimaze imyaka itatu ntabwo ryari risanzwe Mhm.
Eh, ryari riri muri kaminuza na segondari ariko mu myuga ntabwo ryari risanzwe ahubwo twararebye ku- kumwe leta yacu y'u rwanda tubwira ngo ni mubi ntore mwishake n'ibisubizo murebe ah, ahantu uri hakenewe iki hanga umurimo mushyashya wikora ibyo abandi bakora Mhm.
usanga ibi bintu ni tekinike y'ikoranabuhanga muri elegitoronike yo gukorera abantu ibintu byose bya elegitoronike irakenewe tuganira rero n'inzego zose zibishinzwe z- z'uburezi mu rwanda ziradufasha mu kutworiyanza no kutugira inama Mhm.
bituma dushinga iri shuri bivuze ngo iri shami riri muri vtc ruhango honyine riri gukorera ubu ngubu Mhm. none se Eh, kuva- ariko turarinoza cyane turarinoza dusohora umuntu ah, tu- dufite icyizere cy'uko uwo muntu agiye- ku buzima bwari kigiye guhinduka Mm. Eh, uravuga ko iri shami ritangiye vuba N- ri- aya- iryo mwatangiriyeho ni irihe
Ah, jise twatangiriye kuri iri ngiri Mhm.
Mm, Ye- twatangiriye kuri iri turarinoza ah, nyuma yaho ubu nibwo hajemo n'irindi shami ry'ubukanishi ariko nabwo buzaba ari ubukanishi eh, buteye imbere bw'amamoto n'amagare ndetse n- n'ubw'imodoka Mhm.
Ah, tugiye- ubundi twebwe iyo tugiye gukora ikintu turareba ikintu tugiye gukora ibintu tugiye kwigisha abana b'abanyarwanda ku isoko Kizabamarira ry'umurimo iki?
bazahagera bakenewe Mhm.
ntabwo ari ukuvuga ngo reka tubikore ibi kuko n'andi mashuri yabyigishije Mhm.
ni byiza andi mashuri arigisha ibintu by'ingirakamaro ariko twese ntidukwiye kwigisha ibintu bimwe gusa turareba ikintu ikintu tu- ni iki gikenewe turabona ku isoko ry'umurimo ni iki kintu gikenewe abana b'u rwanda bakwiga Mm.
cyangwa se n'abaturuka hanze y'igihugu cy'u rwanda baje kutugana bikabafasha Mm.
Eh, ni bivuze ngo rero ni iryo shami twatangiranye naryo turishyiramo imbaraga cyane kugira ngo turinoze kugira ngo dushore umuntu uri karitsiye muri tekinike ushobora waha ikintu cyose cya elegitoronike gikora Mm. ni byiza kuba mwigisha ibintu bitandukanye n'ibyo abandi ba- bakora cyangwa se bigisha kuko uramutse- muramutse mwigishije nk'ibyo n'abandi bakora nanone ntacyo byamarira abo mwigisha kuko bagenda bagasanga abakeneye imirimo cyangwa se ababikora ari benshi abo bahakana ku isoko ry'umurimo barushaho kuba benshi Mm. hari abaturuka se nko mu bihugu duturanye bari batangira kuza nko kwiga muri eh, muri icyo kigo cyanyu cyangwa se mm, nk'abaturuka tuvuge nko mu burundi cyangwa ha- mu- muri uganda muri tanzania hari ab- hari abari bazamo
Bo, ubu uyu mwaka ntabwo dufite Mm, Eh, ariko mu mu mwaka twatangiyemo Eh, twari tubafite baturutse i burundi n'abaturutse i kongo i goma Ah, hari n'undi dufite umwe wari waturutse uganda bo nibo baba- twabashije kwakira kuva twatangira Mhm. Ye. noneho reka kubera ko iki kiganiro ari ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika eh, reka ndagira ngo tujye ku murongo wa telefone noneho tugire nabo tubanze twakire uwa mbere ariko nibutsa ko abatwumva mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri tujye ku murongo wa telefone duhere kuri pascal pascal uranyumva pascal ubanza telefoni ye icitse Eh, ubwo noneho reka nibarize uwamahoro charlotte uwamahoro charlotte mu- mu ba- mu banyeshuri mwiganye hari abandi bakobwa bari barimo icyo gihe
oya mu banyeshuri twiganye nari niganye n'abantu undi mukobwa umwe ariko birangira batarangije ama- amasomo bataha bashyikirijwe Mm. wowe ku- ku giti- barangije warangi- watangiyemo uri umwe wowe hanyuma ukomeza wenyine hari ingorane wagize se tuvuge nko mu mu myigire mu- mu mu- mu mibanire yawe y- y- y'ishuri na na na basaza bawe
oya mu mibanire y'ishuri na basaza banjye nta ngorane byantezaga kuko ibyo byose mu kwiga twaragendanaga ntabwo bansigaza ngo mbe genda babyumvise njye nsigara inyuma rero nta ngorane byantezaga twaragendanaga rwose nta kibazo Mm. U- u- ku- ku bwawe byagufasha igihe kingana iki kugira ngo wumve wumve rwose bikurimo ushobora gukora eh, gu- gukora ibyo bintu bya mekanike ubigira ibyawe byagufasha nk'igihe kingana iki
Ah, ndangiza kwiga ayo mezi atandatu numvaga wenda ntariyumva cyane ku buryo natinyuka kare nkaba najya gukora Mm.
ariko nka nyuma y'amezi abiri nyuma y'uko ndangiza nari maze kumenyera ku buryo numvaga aho najya hose ibyo ari byo byose nafungura teriye nkaba nashobora gukora kandi yinjiza amafaranga ashobora kongera akamaro Mm. Mm. Ye. ku buhanga bw'ibyuma hari utwandikiye witwa nayituriki john uki agira ati ndi mu ruhango ati kabisa twe nk'urubyiruko twakuye amaboko mu mifuka turakora ubu abadupingaga bari kwicuza icyatumye badafatanya natwe Ah, bwana biziyaremye mu- iyo murebye musanga aka- iki kigo iki kigo visiti ruhango cyaragejeje iki ku baturage bo muri ako karere gikoreramo bwana biziyaremye muranyumva
Eh, ndakumva nuko bavuze ngo byose biganisha ku mana ariko ntibimenya imana Ah, b- bime- I'm so- I'm sorry mbabarire cyane Ndimo- Eh, Bimenyimana Alphonse umuyobozi wa ndimo Kicukiro.
gukom- ndimo gukomeza kukwihera irindi zina umbabarire cyane ntabwo nzi ukuntu ririmo kuza ye wari ugize ngo ni undi muntu ndimo kubaza Ni- ni- ni mwe ndimo mbaza rwose ubu nimwe turi kumwe na charlotte w'amahoro nawe ko ari ku murongo wa telefone ngaho nimutubwire rero icyo mubona cya- eh, icyo kigo visiti ruhango cyagejeje ku baturage tuvuge bo mu karere gikoreramo ndabona amatelefone sinzi ikibazo kirimo reka dufate akaruhuko gatoya hanyuma dukomeze mu kanya
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turimo ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku buryo bwo kwihangira imirimo tuganira n'umuyobozi w'ikigo vtc ruhango vacation training center cyigisha ni ishuri ry'imyuga igamije kurwanya ubushomeri tukaba rero turi kumwe n'umuyobozi waryo bwana alphonse bimenyimana tukaba turi kumwe kandi na uwamahoro charlotte ni umwe mu bakobwa ba mbere bize muri iryo shuri bakarirangizamo kandi ubu ngubu akaba nawe yihangiye imirimo kandi binamushimishije hashishikariza na bagenzi be gukora uwo mwuga twakire kuri telefone diane diane uranyumva
ndakumva Eh, wiriwe neza urakomeye
yego Eh, urahagana hehe
ndi i kigali nyamirambo Eh, i nyamirambo mwiriwe neza
yego Ye, ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo wifuza kutugezaho muri kiganiro
ikibazo ni uko kwihangira umurimo nyine tubona bigoye
biragoye kwihangira imirimo
yego Mhm. mu buhe buryo
ko nta gashoro umuntu aba afite ko gutangiriraho Mhm. yego kandi n'icyo utangiriyeho leta ikagufata igufata gute
nyine hari igihe uvuga ati reka nihangire umurimo aho kugira ngo ngende nkore abantu mu mifuka Mm.
reka basi mfate n'ikarito nshyiremo biswi n'utundi tuntu Mhm.
noneho nanjye njye mbona icyo gihumbi cya buri munsi ntagiye gukora abantu mu mifuka Mm, uravuga ibyerekeranye n'abazunguzayi
Mm.
ariko ni mu mabwiriza ya leta ariko ubwo urumva ko abantu bagomba gukurikiza ibyo leta yifuza Ka- none se kubera ubundi ikibazo watangira cy'umutekano.
wegura imu- utarize utarabonye ayo mahirwe yo kwiga cyangwa udahereye kuri utwo dukenya wakihangira umurimo gute Mhm. reka ngo mpe mugenzi wawe uwamahoro charlotte wabashije kwihangira umurimo aguhe i- inama charlotte uranyumva Eh,
yego ndakumva Eh, wagira icyo ubwira diane ari i kigali nyamirambo aravuga ati kwihangira imirimo biragoye wamubwira iki niba wumvise ikibazo yabajije
Ah, namwumvise diane namukurikiranye uko Mhm.
yagenda agavuga ariko nagira ngo mubwire ko ibyo by'ubuzunguzayi no muri gahunda ya leta burya ikintu kinyuranyije n'amategeko ntabwo kiba ari cyo ndetse ku bemera na bibiliya tuvuga ko ikinyuranye n'amategeko cyitwa icyaha rero inama nshobora kuba namugira yize umwuga mutoya uciriritse namuha urugero nk'uwo nize ujyanye no gutekinika burya nta kindi gishoro ibikoresho ku ishuri tubiga ibihumbi cumi na bine n'amafaranga magana atanu turume visa pare na teseri n'ibindi twifashisha mu kazi igishoro cy'ibihumbi cumi na bine ushobora kucyifashisha ukaba wagera ku bintu byinshi cyane ushatse kuvuga ko iyo ufite turume vise na pare na ferase de ushobora gutekinika nka televiziyo ku munsi bakaguha ibihumbi cumi na bitanu ejo bakaguha ibihumbi makumyabiri ejo bakaguha bitanu cyangwa icumi nko mu cyumweru ugashobora kuba wakwishyuza amafaranga yagufasha noneho no gushaka ahantu runaka ushobora kuba ubarizwa byemewe na leta ushobora kuba wakorera kandi umwuga wawe ukaba waguteza imbere rero ngewe ndumva inama namugira nabanze yige ashake uburyo yahanga uwo mwuga kuko urumva wabonye minerivare ibihumbi cumi na bine ni amafaranga make cyane ukaba wajya mbere mu kwihangira imirimo Mhm. ye mbere y'uko Mm.
turekura diane ku murongo wa telefone kugira ngo twakire n'abandi nagira ngo diane nongere nguhe ijambo niba wumva hari ikibazo wifuza kuba wabaza yaba ari kubaza mugenzi wawe w'amahoro charlotte cyangwa se kubaza alphonse bimenyimana uwo muyobozi w'ikigo visiti ruhango ube wabibariza bagusubize diane
ikibazo Mm.
Alo?
ye turakumva
ikibazo umuntu aba afite Mm.
ni icyo Ba- kubona babaza amafaranga ikibazo yo kwishyura babaza ikibazo ishuri.
wumva cyagufasha yakubwiye ko charlotte akubwiye ko atari ngombwa amafaranga yo gutangira ibintu u- a- muri gushora muri ibyo bintu tuvuga ugiye gucuruza akubwira Mm.
ayo byagutwara kugira ngo ubashe ku- kwiga Mu- mu- noneho babaze niba hari ikibazo wumva ufite kijyana na- n'ubwo buryo nyine bwo kwihangira umurimo
Ah, amafaranga nicyo kibazo
N- none we- ikibazo cyo ni amafaranga yo kugira ngo ujye kwiga
yego Mhm. Eh, ah, reka nonge- reka mbu- nguhe mm, ah, alphonse bimenya imana agusobanurire akubwire ari amafaranga angahe bitwara yatubwiye igihe bimara mu- amezi atandatu kugeza ku mwaka Ah, hanyuma ubwo u- turakomereza aho ngaho
sawa
bwana bimenya imana diane mwamuha ni amaki
Ah, ndabumva ndabumva Mm.
ah, Eugenie Ye, diane mwamuha ni amaki ah, afite ikibazo cyo kuvuga ati jyewe ikibazo mfite ni amafaranga yo kwiga nagira ngo nk'abantu babe bakumva neza ah, nk'amafaranga bashobora kubatwara kugira ngo babe ba- babashije kumenya ibyo mwigisha noneho bashobore no kuba ba- bazajya kubikoresha
Ah, ah, urakoze cyane Ah, icyo nafashisha Diane cya mbere ikibazo cya mbere Diane afite niho- ni mu- ni intege nke mu mitekerereze Ah, burya urugero wihaye mu mitekerereze nibwo ugeraho we urifuza ko urugero rwe rwaba gucuruza ikarita agashyiramo utuntu akirwa akoresha uburyo butemewe ntari busubiremo Charlotte yamugiriye inama Mhm, Ah, imite- mu- kugeza ubu eje nicyo nakubwira mhm.
mu gihugu cyacu cy'u rwanda nta nta mwana w'umunyarwanda ushobora kubuzwa amahirwe yo kwiga iyo bigaragaye ko adafite ubushobozi bwo kwiga hari inzego runaka binyuramo ibyo ndabikubwira nk'uri mu gihugu kandi birazwi hari inzego runaka umwana w'umunyarwanda udafite ubushobozi bwo kwiga anyuramo agafashwa kwiga Ah, bivuze ngo rero icya mbere ijeni nabanza amenye ko akwiye kubaho ari umuntu nawe uteye imbere mu bwonko ah, bika- amafaranga akaza nyuma abanje gutera imbere mu bwonko ikibazo rero cya minerivare ijeni ntabwo ari ikibazo cyane ahubwo niba koko akeneye kwiga akaba atabona ubushobozi mujyana akiga umwuga ah, azaduhamagara tugishe inama mu bwiringira zose umuntu umunyarwanda wabuze ubushobozi bwo kwiga ashobora gucamo kandi leta ikamugira inama ikabimufashamo akiga Mhm.
Na hanyuma rero ahubwo iyo amaze kwiga nibyo Charlotte yamubwiye ah, yigeze kuvuga ngo no ku gishoro ngo igishoro nacyo kirabura ubu ku bana b'u rwanda biga imyuga ah, ije nicyo nakubwira Mm, Ah, hari porogaramu ya- iri mu gihugu yitwa hanga umurimo mhm, ah, yi- iri gufatwa n'ikigega cyitwa bdf mhm, ku bana barangije imyuga ya- y'igihe gito cyane cyangwa igihe kiri- iyo ari yo yose mm, hari porogaramu n'ubu hano mu karere kacu ka ruhango twayitangije twarayitangije vuba yaratangiye irakora mm, Ah, ubu hari abana bize muri giti cy'i ruhango mhm, Oh, bagiye mu- muri bdf baguri- baha inguzanyo y'ibikoresho kandi iyo nguzanyo y'ibikoresho iriho n'inkunga mirongo itanu ku ijana ubu tuvugana bamaze gufungura aho gukorera ba- barimo barakora baragerageza gukorera amafaranga bakifasha mhm, ubwo rero nagira ngo mbwire odiyane yuko icya mbere nabanze afate umwanzuro mu bitekerezo akanguke mhm.
nabura minerivare azagisha inama nta mwana w'umunyarwanda uricara kubera ko yabuze minerivare kandi namara kwiga n'umwuga hari amahirwe menshi muri iki gihugu cyacu ku rubyiruko mu buryo bwo guhanga imirimo Mhm. Ye. ubwo rero diane nguhe ijambo rya nyuma hari icyo ukuyemo mu nama bakugiriye
yego Mhm. none wababwira iki
yewe nyine ndashaka nimero zabo nzabagisha inama nomero zabo Eh, bwana bwana bimenya imana yabona nomero ya ba- yababonaho
Ah, n'ubundi nimero yanjye ni iy'akazi ntabwo niyimana Mm.
kandi serivisi zitangirwaho ni ingirakamaro nta mpamvu yo kuyimwa ataramutse afite aho yandika nayimuha Ye. diane ufite ndahafite Eh,
Ah, ni zeru karindwi umunani umunani
yego mirongo irindwi n'icyenda makumyabiri Yego.
n'icyenda mirongo itatu n'icyenda
makumyabiri
umunani umunani mirongo Alo.
irindwi n'icyenda makumyabiri n'icyenda mirongo itatu n'icyenda
diane wayumvise karindwi umunani umunani mirongo irindwi n'icyenda makumyabiri n'icyenda mirongo itatu n'icyenda mirongo itatu n'icyenda Eh. ubwo rero komera tukwifurije amahirwe reka dukomeze rero tuganira nanone n'abandi bak- n'abakunzi b'ijwi rya amerika Ah, nyuma ya diane twakire daniel daniel uranyumva
yego ndabumva ye wowe urahagana he
yewe ndi eh, i burundi Mhm. ye neza na neza mu gisagara ca Gitega.
mu gi- mu Gite- eh, mu gisagara cya gitega ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Eh, mu bisanzwe ni intererano Mhm.
kumbere n'utubazo duto duto naguma mbaze uwo muntu yatwitangiye imbere Mhm.
mu bisanzwe ubuye ugaruka bwinshi rurangiza amashuri ku by'ukuri leta ntishobora rwose kuruha akazi kuko ni ibintu bitera biboneka kuko urabona harangiza abantu benshi nk'uko amatohoza tubona mu ishyirahamwe ry'iwacu twagize dusanga abanyeshuri ijana barangije amashuri umwe wemerewe leta ashobora guha akazi hanyuma ibikenewe gusa n'icyenda nabyo bigaca kumure bamwe bakabura iyo baje bamwe mu migumuko abandi bakaja mu busuma mu bindi twagomba rero dushimire uwo muntu yatanguje icyo cyiyumviro cyiza ahubwo nkamubaza icyo abona nawe yokora kugira ngo aze mu burundi twebwe twatanguye ibyo byiyumviro atwereka aho ageze kugira ngo mu burundi abashomeri b'iwacu tubereka aho botegereza guca kugira ngo babashe kwiteza imbere nk'iryo shuri mu burundi ntarihari n'iri shuri rihari ryari rijyanye na ekore fondamentale aha mu burundi leta nayo iravuga ko atarikoresha iraronka kugira ngo ibyo bikorwa bibone gukora twagomba ko tumufashe kumbure ashobore kuzoza ino mu burundi adufashe gutera ibyiyumviro mu garuka bw'iwacu hanyuma kumbure na leta nayo igira icyo yungura icyo ironkeyeho ubumenyi kugira ngo ihimirize ubundi rwaruka ukuntu bwashobora kwiteza imbere kuko ubuzima bwa leta ntibukunda kuko naho nyine rero turavuga tuti mbega iyo umunyeshuri arangije amashuri ndavuga ndamubaze mu rwanda mu rwanda nta kuntu leta ishobora kubafasha kuronka umutahe wo guca utangura kuko amabanki yino mu burundi kugira ngo usabe umutahe wo gutangura akazi ni uko icyo bita fodo garanti ubanza gusaba ikintu ingwate ugwatiriza oro urumva uhejeje iryo shuri iyo fodo garanti ucugirura mu rwanda hoho mubikora gute abantu bahejeje amashuri bashobora kuba umutahe gute nta kintu amabanki asaba kugira ngo bashobore gutanga kugira ngo babahe umutahe mutoya kugira bashobore gutangura
ye ubwo ndamuha umwanya agusubize nk'uko yabivugaga bivuga ko bihera mu bitekerezo by'umuntu icyo agomba gukora n'uko agomba kugikora uravuga umutahe nk'ingwate umuntu yatanga muri banki kugira ngo bamugurize ariko kandi yaramaze no kutubwira ikintu cyitwa hanga umurimo aho abantu bishyira hamwe bakaba babona n'iyo nguzanyo cyangwa se bagakora igikorwa kimwe kizabafasha kwiteza imbere kandi nzi ko na guverinoma y'u Burundi ishishikariza urwaruka kujya mu bintu by'amashyirahamwe yarufasha reka nk'umwanya bwana bimenyimana agusubize mwasubiza iki daniel yego nimusubize daniel
daniel niba numvise neza yashimye ariko aza kugaragaza ko yifuza ko nko mu gihugu cy'i Burundi iyo gahunda nk'iyi tuba urubyiruko rwo muri vtc ruhango tuba twaratangije yo gufasha bagenzi bacu mu kwiga twayigezayo wenda nasa nk'umubwiza ukuri iyo gahunda twari tuyifite twari tuyifite yo kuba twafungura ishami rya vtc ruhango no mu bihugu by'ibituranyi ariko haba ubwo nk'aho mu gihugu cyabo imbogamizi ziba zigihari wenda tunabona n'umutekano utaragenda neza cyane ariko iyo gahunda yari ihari yari ihari yari ihari iyo gahunda kandi nubwo biracyari mu bitekerezo ntaho biragiye biracyari mu bitekerezo mu mushinga wo kuhaza nabyo gufasha urwo rubyiruko twebwe ntabwo tukiri gutekereza urubyiruko rwo mu gihugu cyacu gusa twifuza ko dufatikanye n'urubyiruko rwacu mu gushakisha uwo twazaba ariko n'urundi rubyiruko rwo mu bindi bihugu tukegerana twungurana ibitekerezo cyane cyane muri east africa rero icyo namubwira icya mbere ni ukugira icyo bita umuco w'ubutore inaha iwacu mu rwanda tugira icyo bita umuco w'ubutore aho cyangwa se wo kuba intore aho batubwira ngo intore ntiganya no mu ishyamba ry'inzitane yishakira inzira ntiganya ishaka ibisubizo ndetse no mu ishyamba ry'inzitane yishakira inzira daniel rero akwiye no kureba igihe ibyo bitarashoboka yuko n'uyu mushinga wacu wo kwigisha abanyeshuri bya elegitoronike mu buryo bw'ipuratike ugera mu gihugu cyabo akwiye kureba ese aho ari aho ari nk'urubyiruko nta kindi kintu cyakenewe rega burya kenshi iyo uhanga umurimo ndetse uhanga udushya uca mu cyuho cy'ibikenewe ureba ahantu undi hakenewe iki ese ahantu undi nta kintu gikenewe nshobora kujya no gukopera ahandi no kwigira ahandi kandi nkaza nkakiyakora abantu abantu turi kumwe bakeneye iki izo ni inama ndi kugira daniel cya mbere ukwiye kubanza kwiyuka kumva ko byose bishoboka hanyuma ngira ngo ikijyanye na porogaramu z'ibijyanye no kubona ingwate mu mabanki natwe mu rwanda turafite amahirwe kuri icyo kigega bgf ntabwo ari ngombwa ko urubyiruko rwishyirahamwe buri wese ushobora kugenda ku giti cye yararangije kwiga imyuga akitinyuka akagaragaza ko afite umwuga umushinga agiye gukora uzazana amafaranga icyo kigega kiramwishingira akabasha kubona iyo ngwate nto iyo nguzanyo ntoya ishobora kumufasha guhanga umurimo ariko daniel ntacike intege iyo porogaramu n'ibitaratangira i burundi ntacike intege ntacike intege ni mutoya byose biva mu bwonko abateye imbere kuturenza abari abantu nkatwe akwiye kubanza kwitinyuka akareba n'aho ari niba nta mahirwe ahari yahabyaza
yereka twongere tumuhe na telefoni yanyu ku buryo aramutse akeneye no kubageraho akababaza uko yabyifatamo cyangwa afite n'ikindi gitekerezo n'umushinga ubwo mukaba mwamugira inama ni magana abiri mirongo itanu nyine hanyuma karindwi umunani umunani mirongo irindwi n'icyenda makumyabiri n'icyenda mirongo itatu n'icyenda ubwo rero twizere ko daniyeli ayumvise hanyuma aka zagerageza gukora ibishoboka nawe nk'uko bimuraje ishinga nk'uko abarundi babivuga ni ikintu kimuhangayikishije nyine ubwo azagishyiramo umwete nagira ngo nsubire ku murongo wa telefoni nanone nk'ijambo Charlotte w'amahoro nk'umukobwa wa mbere wize mu ishuri vtc ruhango hanyuma kubera ko dufite n'igihe gitoya tumureke nawe aze kubasha kujya mu kazi ke tugumane na bwana bimenyimana Charlotte Charlotte ijambo ngira ngo nguhe ndagira ngo muri makeya cyangwa se mu inama waha urubyiruko muri rusange rwaba urubyiruko rwo mu burundi urwo mu rwanda n'urwo muri congo ndetse twari tumaze kumva ko n'abo muri congo baje kwiga muri iryo shuri utubwire ubwire urubyiruko muri make inama uruha inama hanyuma tukureke ugende
yego murakoze nk'inama natanga ku rubyiruko ruri guharanira kwigira cyangwa se kwishakamo ibisubizo ni uko buri muntu wese n'icyo yiyumvamo yashishikarira kujya mu mwuga wamufasha kwiteza imbere rero ni ukuvuga ngo urubyiruko aho rwaba ruri hose haba mu rwanda mu turere dutandukanye cyangwa se no mu bihugu by'ibituranyi nk'uko bakomeje kubivuga hari abanyeshuri bakunze kuza kwigaho nsize bavuye mu burundi nturanye nabo nakunze kugenda mbaza amakuru y'uko abo banyeshuri baza kwiga ni ukuri ndagira ngo mbabwire ko umwuga uwo ari wo wese ukurikije uko iterambere ry'isi cyangwa se ry'igihugu buri muntu aba atuyemo rimeze umwuga ni ingenzi kuko ngewe ku rwange ruhande mbanje kuvuga nka vantaje z'umwuga wanjye nka tekinike mbona ko nubwo ntaba ndi mu rwanda ariko aho n'abandi bose nka ba peterone vise na pareyi ntashobora gukora kandi byibeshaho nshatse kuvuga ko rero umwuga wa elegitoronike ahantu hose uri muri izi mpande enye z'isi urakenewe ni muri ubwo buryo nashishikarizaga urubyiruko bagenzi banjye kuba buri muntu wese waba urangije segonderi waba urangije kaminuza atari ngombwa kwicara ngo ushyire amaboko mu mufuka ahubwo ni ukubanza kureba ikintu cyajya mbere ukiga umwuga ku buryo naho ubuzima bwahinduka ukava muri mirimo ukajya mu yindi byanze bikunze wabaho rero nagira ngo mbashishikarize kugana umwuga ariko cyane cyane muri tekinike harimo ibanga uwabishobora wese yize tekinike mu myuga byaba akarusho
ndagushimiye cyane rwose w'amahoro Charlotte ubwo butwari nk'uko nabivugaga mbere niba ukiri ankontakite ukiri kumwe n'abo mwiganye bo mu burundi ubwo niba ugifite nka nomero zabo ubwo uriya daniyeli yazabageraho akoresheje iriya nomero ya alphonse hanyuma mukamubamugezaho ku buryo yamenya icyo bagezeho ubu ngubu aho bavuye n'aho bageze nabyo bishobora kumuha akanyabugabo abishoboye abishatse twazimuha ubwo ni ikintu gishobora kuba cyafasha mu bihe biri imbere urakoze cyane uw'amahoro Charlotte kuri uyu mwanya waduhaye ubwo kandi tukwifurije gukomeza gukora neza no kugira umwete muri ibyo bikorwa ukora tuboneraho n'akanya ko gushishikariza abandi bakobwa ndetse n'abagore kujya mu myuga nk'iyo ngiyo ya tekinike nk'uko wabivugaga umwuga ukora ukawukora hamwe ukaba wawukora n'ahandi nta kuvuga ngo bisaba ikindi kintu kirenzeho urakoze cyane
yego murakoze nawe
noneho dukomeze noneho twakire n'abandi bakunzi b'ijwi rya amerika hari uwitwa hari kera kuri telefone uranyumva
ndabumva ndabumva
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kubaza bwana alphonse bimenyimana
ibyo ko ari bibiri ndabifite byose ndafite igitekerezo nka kitari Ye.
ikibazo ndamubaza umwanya ni uwawe rwose
rero ndabaza bwana arupose ndumva n'umukire amaze kugera kure n'ishyirahamwe cyangwa ebyiri yiwe ubwiwe n'iki ko ari niko umukire nawubyita niko nawubyita kuko amaze kugera ku rugero ashobora gutanga akazi agasohora aba- abantu bagashobora kugira icyo bimariye mu bakava ku ku rugero bariko bakajya ahandi hantu Mm.
ndamushimiye rwose ku ntambwe navuga yuko ari- ariko ariko nkaca ndamubaza iki kibazo Mm.
turamenyeye kubona bamwe mu bazigatunga cyangwa ndetse no mu bihugu bikomakomeye tu- batagomba yuko abandi batera imbere aho usanga ari nka kujya ku giti kinini kimaze gukura ugasanga utundi duti two munsi ntidu- ntidukura duca dusorora niko tuvuga mu kirundi ugasanga natwe ntidukura ariko usanga twaragororotse mu ngo ugasanga nta muvuduko isa mbega muri iyo- muri iyo ntuge yiwe nta- ntibi- ntabwo abo yoba yigisha cyangwa abo baza mu- muri iyo eh, muri iyo- muri iryo shyirahamwe ry'iyo niko novuga ni ishuri ni ishuri ry'imyuga
Eh, iryo shuri ry'imyuga nta kuntu nawe ntibyoba bisho- ntibyoba bishika ntibabe bagera ku rwego gerageze ko ndafite amakenga cyangwa ndamubaza nti ubwo ntibabigisha kugira ngo ntibapfe cyangwa ngo bakire bakaguma hahandi nyine kuko biranagoye gutahura kumva yuko umuntu yoba ahegeje amashuri byaramugoye cyangwa eh, turamenyereye kubona urwaruka cyangwa abanyeshuri kenshi bahiga amashuri barafashe amadeni byumvikana bigoye gufata irindi deni ryo gusubira kwiga mbega bakora gute kugira ngo bafashe urwaruka Byoba- boba babigiraho boba bafashe urwaruka kugira ngo rushobore kwiga ibyo bintu ata mahera rufise bakazoriha mu nyuma bamaze kuronka akazi ikindi noca nterera turamenyeye kubona mu mu- muri kamere k'ibihugu cyangwa twumva bivugwa ngo nta nta buzi buriko bu- buratangwa ibihugu bika- ugasanga haravugwa byinshi ndetse na mwebwe abamenyeshamakuru mukabivuga ibyo turabona yuko umengo ni ingendo y'uko umengo n'ibindi bihugu biba biriko bigomba gu- gucafuza ibindi bihugu kuko mu mateka y'isi cyangwa mu mateka y'abantu nta muntu yigera avuga ngo ndakeneye wowe ujye hejuru yanjye ariko twebwe turakwiye kwishima ku ntambwe tuba tugeze ko iyo ari yo yose iri jambo ry'uko twebwe turavuga tuti iwacu nta kigenda nta buzi buhari bivuye ku maraporo umudamu yagira cyangwa ibindi bihugu bijya biragira bikomakomeye cyangwa ama ONG iyo ngendo turakwiye kuyisezera kuko na biriya bihugu nabyo bifite icyo kibazo ariko ntabwo bagenda babyi- babiganiraho ntabwo bagenda bagira- bigira ko amaraporo Mm.
nkaba nkaba nasaba i- yuko twebwe urwaruka ci- canke abanyagihugu basanzwe bo muri bo muri aka karere nk'uko mwabivuze haba mu bururu canke mu rwanda yuko twebwe turishimira urugero tugezeko kuko nitwe tubigejejeho tukareka kuja turavuga ngo bimeze ku bimeze ku kuko bariya babitubarira ntabwo badukunda ikindi nohereza ko noka nk'ukosora naha mwavuze yuko mu burundi hari porogaramu yo gu- yo gutuma abantu bajya mu mashyirahamwe rero iyo porogaramu iriho kandi ni nziza kuko nta kintu bashobora gukora Uko- muta- urakosoraho iki mudashyize hamwe.
Na- oya urakosoraho Yego.
iki twavuze ko u- u- u- igihugu leta ishishikariza urwaruka ku- kujya mu mu mashyirahamwe icyo ukosoraho ni iki Yego, me- icyo nkosoraho ni uko atari iyo porogaramu yonyine ifise ni uko ifise n'iyo porogaramu yo kujya mu- yo kwi- yo kwi- yo kwihindura imyuga kuko ubu hagiye sisiteme ya ya ekole fondamentale aho ha- hagira ibintu bijyanye n'imyuga icyo ntiwagishyizeho si icyo cyonyine Iyo- iyo ni inyongera nyine niyo mpamvu mufite ijambo mu kiganiro Eh, yego icyo ntigishoboka ari kimwe niba ari mu- mu- mubwiza kujya mu mashyirahamwe mujya mu mashyirahamwe kugira ngo mu- mukore ikindi kintu kanaka rero n'igihe leta ya- icyo kintu cy'amashyirahamwe yarakivuze kugira ngo mu- duce cyangwa abandi barundi cyangwa urundi rwaruka ruce ru- rugira ayo ma- ayo- ayo- iyo myuga kuko ah, bo birumvikana umuntu iyo ari umwe mu kirundi baravuga ngo umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba nayo ngo tubiri tugurana ubupfu mu gifata naho ngo rimwe fera polisi
Ye, bira- biranshimishije ko utwunganiye wari uvuze gukosora ngira ngo hari aho twibeshye oya Ye.
nagombye kongeraho hari ako mutari mwasize ko Eh, eh, urakoze cyane kutuha iyo nyongera
yego Ye. hanyuma rero ye u- ubwo reka mu- reka mu kanya tu- tu- tuze guha umwanya umutumirwa wacu hanyuma agire icyo avuga ku byo wasobanuraga mu kanya ariko rero ibyo uvuga by'amaraporo njye nagira ngo nkwibarize uvuga ngo birinde kuvuga iby'amaraporo baravuga ko ikibazo cy'ubushomeri gihari wowe uracyemera cyangwa ntucyemera
ndacyemera ariko ubwo ntidukwiye kujya turagihaya nk'uko umenya ni ururirimbo nimba icyo kihari icyo twose twama turavuga kandi nubwo kihari siyoba yuko ijuru riko rirashya erega erega hari kera iyo tuvuze iyo tuvuze ku kibazo iki ni iki nk'ubu tukaba tuvuze tuti ikibazo cyo kwihangira imirimo ikibazo cy'ubushomeri tuvuze ikibazo cy'ubushomeri ari ugushakisha uburyo bwo kugira ngo kibonerwe umuti abantu babashe kugikemura none se niba ikibazo gihari ikosa ryaba ririhe ryo kuvuga ku kibazo ukavuga ko ikibazo cy'ubushomeri gihari hakaba hashakishwa uburyo bwo kugira ngo kibonerwe umuti ntabwo twavuga rero ngo abandi baravuga ko hari ubushomeri ubushomeri buri hose nyine ariko ikibazo kigomba gukemurwa igituma mvuga uko ni uko nzi yuko kenshi iyo bivuze ataba ari ineza biba bigomba kugana kuko kenshi turamaze kuyibona aho usanga urwaruka ari rwo rwitwazo bavuga ugasanga ndetse bigeho no kwampa ubutegetsi buba buhari ngo ubutegetsi ntiburi kubutorera inyinshi z'ibibazo by'igihugu cyangwa n'urwaruka birimo ugasanga ndetse bakiye bampa ubutegetsi ibyo birakunze kubibonekeza mu bihugu bya afurika aricyo nagombye kuvuga nubwo nta gihanda utaye rwose ntabwo tugamije kwangisha ubutegetsi icyo tugamije ni ikibazo iyo gihari kigashakirwa umuti bifasha igihugu cyose ubwo rero mu kinyarwanda aho baravuga ngo nujya gukira indwara arayirata ntabwo twahisha ko hari ubushomeri kandi ko bukeneye ari ikibazo gikeneye kubonerwa umuti abantu bishakishije mu maboko yabo mu bushobozi bwabo bakihangira imirimo cyangwa se bakiga nk'iyo myuga nk'uko twabivugaga mu kanya ndagushimiye cyane hari kera
umwami muradududaga umwanya twakire na samweri muri make samweri watubwira nawe ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego amahoro neza yewe urakomeye
yego turashima imana
yewe urahagana heza amwe
ndi mu gihugu cy'uburundi aho bita mu ntara yo mu ruyigi
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
mu kirundi bakunze guca umugani mu kirundi bavuga ngo ngo utaranirwa agaramye ngo yibaza ngo uri hafi no mu rwanda barabivuga
ego ni ukuvuga ikibazo cy'ubushomeri ni ikibazo kiduhanze cyane muri muri ibi bihugu biri mu nzu y'amajyambere ngira cyane cyane muri afurika kubera ko ubushomeri burahari hama ikibazo kijyanye no kwihangira imirimo kabisa mubanza mubyumve neza mubanza mubitekeze cyane muri abantu benshi atabuzi bagira usanga benshi arugwaruka kandi urwo rwaruka rukaba ruhejeje amashuri nimwibaze namwe ukuntu umuntu yoba ahejeje amashuri birashoboka ugasanga ayo mashuri yiwe yoba yize ku ngorane kubera ko ubukene usanga buri mu miryango none ikibazo gihari cyo kwihangira imirimo mbega ni gute umuntu yo kwihangira imirimo kuko kwihangira umurimo bisa n'iburiburi kuba ufise umutahe wotanguza none uwo mutahe wovahe kandi ukiva ku ntebe y'ishuri mubazi n'ubuzima umuntu acamwo ye reka samweri ikibazo cyawe ubwo kirumvikanye uragaruka ku kibazo cy'umutahe kandi abo twakomeje kuganira nyine bavuga ko umutahe atari wo wa mbere icyangombwa ari ibitekerezo reka nk'umwanya mu kanya gatoya dusigaje mbere yo gusoza ikiganiro nk'umwanya bwana alphonse bimenyimana ababwire muri makeya asa n'uwanzura kuri iki kibazo cyane cyane cya hari kera na samweri hari kera we yifuzaga no kumenya niba hari uburyo abantu bashobora kwiga hanyuma bakazishyura nyuma warabafata nk'umuntu w'umukire mwamwumvise hanyuma samweri rero nawe ubwo aragarutse ku mutahe muri makeya mwababwira icyo aba ngaba
urakoze jeni turi kumvikana turumvikana rwose hasigaye nk'umunota umwe utuzuye
ababaye kuko hasigaye umunota umwe nashaka kuganiriza bagenzi banjye tuzongera
nashaka kubaganiriza nka egiseri
ahubwo se ko telefone yanyu numva isa nk'aho icitse telefone yanyu igomba kuba icitse sinzi niba mutwumva bwa na alphonse muranyumva ubwo rero ndumva birababaje kuba atabashije kuduha ijambo rya nyuma cyangwa se ngo atange n'iyo nama ibyo ari byo byose iki ni ikibazo gikomeye ikibazo cyo kwihangira imirimo ikibazo cy'ubushomeri tuzakomeza tukigarukeho mu bindi biganiro byacu nkaba rero mbashimiye mwese kuba mwateze amatwi ngashimira abo twafatanije ku buhanga bw'ibyuma barimo inosa kimenyi wari urimo kubahamagara abashyira ku murongo kugira ngo tubashe kuganira ndashimira cyane rero bwana alphonse bimenyimana na charlotte uwamahoro na jean claude twaganiriye ari ku murimo yihangiye nkaba mbashimiye mwese ko mwateze amatwi ibitekerezo byanyu n'ibibazo birakenewe kuri radiyo ijwi ry'amerika mwakoze mwese mugire ibihe byiza mwari kumwe na eugenia mukankusi